Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo ine n'umunani ya radiyo inshuti ya bose mwiriweho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya abakandida ku mwanya wa visi perezida mu matora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika aribo mike pence w'umurepublike na kamala harris w'umudemokrate baraye bahuriye mu kiganiro mpaka kibanze ku bintu bitandukanye bireba ubuzima bw'igihugu cyane cyane ingaruka z'icyorezo cya virusi ya korona mwarimu atanazi gahungu wigisha muri kaminuza ya chicago yakurikiranye icyo kiganiro icyanyoheye ni uko bagitangura yuko byo perezida trump na na Biden bagize kugomba gutukana bo bagombye kubirengana uwo ni mwarimu atanazi gahungu wigisha muri kaminuza ya chicago muri leta ya illinois hano muri leta zunze ubumwe za amerika polisi y'u rwanda iraburira buri wese ko itazakomeza kwihanganira ibikorwa by'ubujura bikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika amaze gutangaza ko atazitabira ikiganiro mpaka kigomba kumuhuza n'umukandida w'ishyaka ry'abademokarate niba hazakoreshwa uburyo bw'iyakure amerika kandi iraburira ibihugu bya afurika ku kibazo cyo gukoresha amatora adahwitswe izo nkuru n'izindi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi abakandida ku mwanya wa visi perezida mu matora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika aribo mike pence w'umurepublike na kamala harris w'umudemokrate baraye bahuriye mu kiganiro mpaka kibanze ku bintu bitandukanye bireba ubuzima bw'igihugu cyane cyane ingaruka z'icyorezo cya virusi ya korona fidel niyongabo adufitiye byinshi kuri iyi nkuru mu mpari zamaze iminota mirongo icyenda mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu kuri kaminuza ya leta ya Utah mu gisagara cya Salt Lake City Pence na Harris barahanganye ku bibazo bitandukanye harimo ivyerekeye ubutunzi bidukikije n'urugamba rwitezwe ku igenwa ry'umupfasoni aherutse kugenwa na perezida Donald Trump kugira abe umucamanza muri sentare kizigenza y'igihugu impari hagati y'abo bakandida zashimikiye bikomeye ku kiza c'umugera wa korona inyuma y'uko perezida Trump atangaje ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ko yanduye umugera wa covid cumi n'icyenda Kamala Harris icegera c'umukandida Joe Biden azoserukira umugambi w'abademokarati mu matora yo mu kwezi kuza yavuze ko abanyamerika biboneye ubwabo ukuntu ubutegetsi bwa perezida Trump bwabaye ubwa mbere kuva Amerika itwawe bunaniwe gukingira abanyagihugu ikiza gikomeye Senator Harris yatangaje ko bari bazi ubukare bw'ikiza c'umugera wa korona kuva ku itariki mirongo ibiri n'umunani y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka ko yamara babinyegeje abanyagihugu yamenyesheje ko no muri iki gihe atamigambi bafise yo kugwanya bikomeye ico kiza mike pence icegera ca perezida trump we yarondeye guhumuriza abanyamerika mu kuvuga ko babona ko bariko baragwanya bikomeye ico kiza mike pence na kamala harris barubahirije ibisabwa n'abateguye izo mpari mu bitandukanye n'uko ibintu vyagenze mu ndwi iheze igihe haba inshuro ya mbere y'impari hagati ya perezida trump na joe biden umukandida azoserukira umugambi w'abademokarate mu matora yo mu kwezi kuza tugume hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida donald trump amaze gutangaza ko atazitabira ikiganiro mpaka kigomba kumuhuza n'umukandida w'ishyaka ry'abademokarate joe biden niba hazakoreshwa uburyo bw'iyakure ni nyuma y'uko komisiyo itegura ibiganiro by'abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu itangaje ko ikiganiro mpaka giteganyijwe mu cyumweru gitaha kigomba gukorwa hifashishijwe uburyo bw'iyakure icyo cyemezo cyafashwe kubera ko perezida donald trump yanduye akaba arwaye covid cumi n'icyenda abagitegura bavuga ko bahisemo gukoresha uburyo bw'iyakure mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya virusi ya korona uwo bahanganye Joe Biden we yavuze ko yiteguye kwitabira icyo kiganiro mu rwego rwo kuganira no kumva ibitekerezo by'abanyamerika mu kiganiro na televiziyo Fox Business Network hano muri Amerika Perezida Trump yavuze ko atemera icyemezo cya komisiyo itegura ibyo biganiro yagize ati nta kiganiro nzakora mu buryo bw'iyakure icyo kiganiro cyari giteganyijwe tariki ya cumi na gatanu y'uku kwezi abasirikari bakoze kudeta mu gihugu cya mali barekuye uwahoze ari minisitiri w'intebe n'abahoze ari abasirikare bakomeye mu ngabo z'igihugu ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu fidel niyo ngabo bobu sise yahoze ari umushikiranganji wa mbere n'abandi bategetsi hamwe n'abasirikare bakuru b'intwazangabo batawe mu mvuta igihe haba kudeta barekuwe byatangajwe n'icegera ca perezida mari colonel asimi goita naho leta mfatakibanza yagenywe inyuma ya kudeta yabaye ku itariki cumi n'umunani y'ukwezi k'umunani goita yayoboye iyo kudeta yagumye muri iyo leta mu mabanga y'icegera c'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo bijanye n'umutekano hamwe no kwivuna abansi irekurwa ry'abo bategetsi cari kimwe mu vyasabwe n'amakungu harimwo ishirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi ry'ibihugu vyo muri afurika mu burengero cdao iryo shirahamwe ryarakuyeho mu yindwi ibihano ryari ryafatiye mari inyuma y'igenwa rya leta mfatakibanza abo bategetsi bari bapfunzwe kuva perezida ibrahim bubakar keita akuwe ku butegetsi ibihugu vyo mu mahanga vyari bifise impungenge kw'ivyo vyari guhungabanya kurushiriza mari bikongera bikageramira urugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu mu karere ka sahel musa timbin n'abasirikare bakuru b'intwazangabo umunani bari mu barekuwe
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mushobora no kudukurikira mukoresheje urubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari polisi y'u rwanda iraburira buri wese ko itazakomeza kwihanganira ibikorwa by'ubujura bikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu ni mu gihe hashize amezi agera muri atatu mu rwanda humvikana ibikorwa byibasira sitasiyo zicuruza ibikomoka kuri peteroli i kigali umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa abahe inkuru irambuye hano inyama twahibye ebyiri muhanga tuyiba eshatu iya kane barayidutesha twiba n'i musanze twiba n'indi imwe yo ku kivumo umwe mu bakekwaho ibikorwa byo kwibasira za sitasiyo z'ibikomoka kuri peteroli bagatobora amazu bakiba amafaranga ararondora za sitasiyo za lisanse yemereye imbere y'abanyamakuru ndetse arinzwe n'igipolisi ko ariwe wari ukuriye itsinda ry'ababikoze witegereje ku masura y'abagize itsinda ry'abantu umunani igipolisi cy'u rwanda cyagaragaje biboneka ko benshi ari urubyiruko baravuga ko bari barashyize hamwe bakibasira sitasiyo sitasiyo zicuruza ibikomoka kuri peteroli bakabikora nk'akazi itsinda igipolisi cy'u rwanda keretse itangazamakuru ryemera ko rikomoka mu ntara y'uburengerazuba ariko ukurikije uko babiri baganiriye n'itangazamakuru babisobanura byumvikana ko bageze mu ntara y'uburengerazuba mu turere twa rutsiro na ngororero mu majyepfo mu karere ka kamonyi na muhanga iburasirazuba mu karere ka bugesera no mu majyaruguru mu karere ka musanze barasobanura bakanemera ibyaha baravuga ko bitwazaga amasitimu nijoro ndetse n'imihoro bagera ku masitasiyo acuruza ibikomoka kuri peteroli bakabanza gutera ubwoba abakozi babo bakabona kwiba twagenderaga igihururu noneho kugira ngo abantu batubone birukange noneho batubonaga turi nk'abantu batandatu batanu nguko turi hano nyine batubona bakirukanga bamara kwirukanga tukabaha umwanya uyu niyo yabaga afite nk'ibuye akarikubita ikirahuri habagamo urufunguzo agahita afungura impamvu twahisemo sitasiyo ni uko uyu niyo madago yavuze yuko kwiba utundi tuntu tworoheje ko nta mafaranga agomba kuboneka ubundi wahemukiye wahemukira ukuri aravugira ati reka ajye ku masitasiyo nibo bakunda kuvomesha isanzi niho hari amafaranga kuri ba nyiri ibikorwa byibasiwe bakavuga ko byari bimaze kubatera ubwoba ku buryo ngo byashoboraga no guca intege abashoramari bandi muri uru rwego rw'ibikomoka kuri peteroli nk'uko twabibwiwe na bwana dieudonne bizimana ugize komite y'abatumiza kandi bagacuruza ibikomoka kuri peteroli mu ihuriro aseberi ikibazo gihangayikishije ku rwego rwo hejuru iyo urebye ngira ngo amasosiyete menshi yoperetingira aha ngaha mu rwanda nyinshi ni kampani ziva hanze rero hari igihe ureba nka imvesitazi urumva baramaze kugira ubwoba ku buryo hari ahantu ushobora kugira umuntu yakubwira ati jya gushyira sitasiyo muri iki gice ugatangira kugira ubwoba ariko kubera iyo mpamvu wenda nk'iyo modoka ije gufata amavuta ifite umuzigo hagira umupompisi agatinya gusohoka uretse iri tsinda ry'abantu umunani igipolisi cy'u rwanda keretse itangazamakuru kiravuga ko hari abandi bagera muri batandatu bagishakishwa hirya no hino mu gihugu yisunze ingingo z'amategeko hano ibyaha mu rwanda sipi jean bosco kabera uvugiriza igipolisi cy'u rwanda yibukije ko abishora mu bikorwa by'ubujura byongeye byitwaje intwaro bashobora kwisanga bahanishijwe ibihano biremereye itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo yaryo y'ijana na mirongo irindwi rivuga ko iyo wibye ukoresheje intwaro ndetse muri no mu gatsiko ushobora guhanishwa imyaka icumi kujya kuri cumi n'itanu n'ihazabu y'amafaranga miliyoni eshanu na miliyoni zirindwi ariko noneho iyo bigaragaye ko wabisubiriye utabikoze rimwe igihano gishobora kujya ku myaka cumi n'itanu kujya ku myaka makumyabiri n'ihazabu y'amafaranga agera kuri miliyoni zirindwi uru rubyiruko mubonye hano rero nta nyungu bafite muri ibyo umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda yakomeje aburira n'undi wese wahirahira kwishora mu bikorwa by'ubujura ko igipolisi kitazamuha agahenge aho azaba aherereye hose kubiba baba biba kuri sitasiyo baba ari abiba televiziyo ndetse bakica n'abantu nta mwanya bafite ntibakwiye kubikora kubera yuko polisi zabahiga dufatanyije n'izindi nzego kandi abaturage baduha amakuru n'uwo ari we wese wari ufite umugambi uyu munsi iri joro n'ejo amenye yuko nubwo atabitekereza yabitekereza ntitubimenye cyangwa yabihumeka ntitubyumve ariko amenye yuko umunsi yakoze icyo gikorwa kizamenyekana kandi yuko tuzahita tubikurikirana tukamufata uteze amatwi ibisobanuro by'abakekwaho ubujura barajya guhurira ku bushomeri nk'icyita rusange ari naho hari ihurizo rikomeye ku kuzagaruza ibivuga ko byibwe kugeza ubu hamaze kubarurwa amasitasiyo acuruza ibikomoka kuri peteroli agera kuri cumi n'ane bivuga ko yibasiwe mu byibwe havugwamo miliyoni icumi z'amafaranga y'amanyarwanda mudasobwa esheshatu na telefone umunani ariko nanone haracyari ihurizo ku mikorere y'ayo masitasiyo akenshi usanga menshi arindishwa inkoni ayandi adakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bushobora gukoma mu nkokora abajura ibyo byose polisi y'u rwanda ikagira inama ba nyir'ibikorwa ko bagombye kubyitaho imwe mu mpamvu ishobora kuzatera igipolisi cy'u rwanda kutazajenjekera abajura n'ibindi bikorwa by'urugomo bibyara impfu za hato na hato ni umurongo leta y'u rwanda ihagazeho ku ngingo y'umutekano kenshi leta y'u rwanda yasobanuye ko nk'uko nta peteroli rucukura nk'imwe yakabaye inkingi y'ubukungu rugomba gucuruza isuku n'umutekano bishobora rero kugorana ko rwakwemera guhara isura rufite mu ruhando mpuzamahanga nk'aho umurwa mukuru w'u rwanda kigali ushyirwa ku mpapuro z'imbere mu mijyi itekanye kandi isukuye ibikorwa by'ubu bujura bwibasiye sitasiyo zicuruza ibikomoka kuri peteroli igipolisi gitangaza ko byatangiye mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka kandi ko biba mu gicuku eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yaburiye abatoba amatora ku mugabane wa afurika ko batazihanganirwa ni mu gihe ibihugu bitandukanye kuri uwo mugabane byitegura amatora mu minsi iri imbere ni inkuru dusomerwa na mugenzi wacu thomas kamilindi itangazo rya minisitiri pompeo rivuga ko amerika ishyigikiye amatora n'inzira ya demokarasi muri afurika rirashimangira ko nta mwanya igitugu n'iterabwoba bifite mu nzira ya demokarasi kandi ko uburenganzira bwo kwishyira hamwe no kutaniganwa ijambo ari inkingi ikomeye ya demokarasi nta gihugu runaka by'umwihariko cyo muri afurika itangazo rivuga mu izina rirareba umugabane wose ririhanangiriza uwo ari we wese washaka kuvangira amatora no kuyatobanga muri afurika n'inzira ya demokarasi iyashingiyeho amerika iravuga ko itazazuyaza gufatira ibihano birimo kwima viza abo bizagaragaraho ko bafite uruhare mu bikorwa byo guteza imvururu zishingiye ku matora itangazo risoza rigira riti amerika ni umufatanyabikorwa wa afurika w'igihe kirekire kandi yiyemeje imikoranire myiza ku rwego rw'umugabane no ku rwego mpuzamahanga hano muri leta zunze ubumwe za amerika abakandida ku mwanya wa visi perezida mu matora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika aribo mike pence w'umurepubulike na senateri kamala harris w'umudemokrati baraye bahuriye mu kiganiro mpaka kibanze ku bintu bitandukanye bireba ubuzima bw'igihugu cyane cyane ingaruka z'icyorezo cya virusi ya korona ese abagikurikiye bacyakiriye gute mugenzi wacu frederic nkundikije yabibajije mwarimu atanazi gahungu wigisha muri kaminuza ya chicago iri muri leta ya illinois profesa atanazi gahungu mutubwire mu majambo makeya ibintu byabashitse ku nyota canke ibintu mwatahukanye eh, muravye izo mpari zabaye ejo ku munsi wa gatatu uko vyama bigenda ino umuntu ariko aritoza ngo abe perezida ah, urabona nk'ubu Trump araheza akazana icegera ciwe ico bita visi perezida hanyuma na Bi- Biden arazana ah, senateri Harris eh, Kamala Harri- Harris ngo abe ah, azabe niyaramuka atowe azabe icegera ciwe ko nka visi pre- visi perezida abo rero baca bazana nabo rero baka- ah, bakavugana bakababaza ibibazo icandyoheye ni uko bagitangura yuko vyo perezida trump na na biden bagize vyo kugomba gutukana bo bagombye kubirengana mwarumvise yuko ah, igihe igihe pence yatangura pence ni visi perezida wa, wa trump yaravuze ati jewe ndanezerewe biratumye ndyoherwa kubona ndiko ndaganira na wewe senateri harisi aramwemera cane ibyo rero byararyoshe rwose byarerekanye yuko bagomba kuganira nk'abantu b'abashinga umushingantahe n'umupfasoni be kandi bagomba kwemeza banezejwe n'ibiriko biraba ariko ntivyabujije ataraza ko ah, bishurana amajambo akarishe rimwe na rimwe Eh, oya ibyo ntibyabujije kuko umwe wese nibaza yuko yaje bamubwiye bati ibi bintu uzovuga ngibi icyo utazovuga harageze igihe sinzi abari ko barabyumviriza kenshi ibyo bamubaza byose n'ibikeyi yashoboye kwishyura yarabikiri yara- ye- baje bamubwiye bati uzovuga ibi i- ico bazokubaza naho bazokubaza ati ajya n'amazi wowe uzokwishyura uti abantu inka ziri- ziriko ziragenda koga wumva nagombye kuvuga yuko atishyura ibibazo hanyuma gushika n'aho ah, senateri ah, harisi bya- yari yamye avugana urupfasoni harageze igihe biramushavuza aravuga ati nyumviriza wewe reka kunciramwo jewe ndiko ndavuga ivyo rero byavuye ukuntu baje bababwiye bati ibi bintu bimwe muzobivuga ibindi ntibizo- ntimuzobivuga nibaza yuko abumviriza pence yarinze aheza ata kibazo na rimwe yigeze yishura iyo bi- iyo bari kumuha iyo minota ibiri kumbure twari gutaha twibaza tuti mbe none yari yaje gukora iki muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose ko abo bategetsi bose bari ku mpare ejo batari ko barishura ibibazo babajijwe nk'igihe ah, babaza vice perezida ah, pence eh, niba yo wamaze kuyaga na perezida donald trump eh, ikizoshika mu gihe hogira ikiba kuko bariko bavuga cyane cyane imyaka afise ikintu mwibaza coba catumye batishura ibibazo babajijwe bakaca basubira inyuma ku bindi bibazo ni nk'ibi icyo kibazo baragitinye aba abapense abahari baragitinye kumbure barabona yuko na bene imyaka atari mike hanyuma kuko icyo kibazo cyo cyagomba kuvuga mushinga ntayo nkunda ikizi cyavuga kiti none ko abo baperezida yoba aba ari Trump yoramuka atowe Trump afise iyi myaka mirongo indwi n'ine muveye Biden afite imyaka mirongo indwi n'umunani none ko aribo bantu ko bakuze rwose nibaramuka batowe bagaca bitaba imana cyangwa badashobora gukora bizogenda gute rero niwoze heza ukajamo bose ico kibazo baragitinye kumbure kamara hari yaragombye kumera nk'ugisigura avuga ati jewe i- ibyo biden avuga byose turabyumvikanamo turazi turazi intumbero y'ingene yotwara nibaza yuko aho yari ku- amera- aramera nk'uwucishuye ariko nawe ntiyacishuye neza ico kibazo baragitinye kandi sico conyene n'ibindi byose baciye baguma bababaza barabitinye sinzi igituma sinzi yuko bari bababwiye bati ibyo ico kibazo ntimukijemo kuko cohava gituma bababaza ibindi bibazo bikurikira ikindi kibazo babaje nka vice perezida wa leta zunze ubumwe za amerika uh, mike pence ni ikibazo cerekeye niba we washobora kwemeza ko mu gihe batotse n'amatora icokurikira igihe batotse n'amatora yo kwemera ibyavuye mu matora ico kibazo co ku ku bwanyu yacishuye gute icyo kibazo cyaramunaniye sinzi ko cyamunaniye sinzi ko ariko bari bamutumye baramuvuze baramubwiye bati mbega none ko perezida trump igihe cyose bamubajije bati mbe none wowe udatowe uzokwemera yuko biden yatowe icyo cyaramunaniye yaratinye kucishura sinzi igituma atati yari gushobora kuvuga ati ubu u- tuzovyemera n'amatora cyangwa ati amatora ntari karagenda neza tuzobihakana hanyuma umuntu yari yiteze ko na- na kamara hari yaheza akavuga ati twebwe rero uko bizogenda kose baramutse badatsinzwe baramutse bat- badatsinze tuzoja kwitwara tuti kandi kubera abadasigana bazoba badutoye tuzo- tuzohera tuba twatsinze mugabo ya- ah, yaraciye inyuma amera nk'ugomba kucishura ariko ntiyatomoye ngo acishure sinzi yuko byavuye ku kuntu abababwira nyine baza kwishyura ibibazo bari bababwiye mugabo bwa mushinga ntayo murikije jewe nagira mvuge nuko n'uwariko aragirisha ibiganiro hariho aga- akantu nomutora ko atakurikije neza Ako nako nakahe?
A- ako eh, ico kindi aho kantu rero nabatoye namutoye ko ikosa nibaza yuko nawe harageze igihe akagomba gusa kubaza ibibazo yaje agomba kubaza abo bantu babiri kamara harisi na ah, na pes mugabo yari gushobora kubabwira ati jewe wewe pes wewe kamara hari nakubajije iki kibazo cishure nturinde kuja ku bindi ico ako rero kantu yarakabuzemo kandi yari kumbure hari kongera ko nk'iminota nk'ibiri cyangwa itatu mugabo yari guheza akazi arababwira ati wewe iki kibazo ntiwacishuye cishure hamwe umuntu hajya hejeje hajya ariko aravuga ngo jewe noneho natsinze ibyo twariko tura- turavugana yari ku- ba- yari kumwereka ati wewe mugabo naho wabigize ibi bintu byose nakubajije nagusubijemo gati kabiri nagusubijemo gatatu wanze kubyishyura kuko nka trump nka pence ibyo yavuze byose yagumye ahubwo aho kwishyura yagumye asubiramo amajambo atatu amajambo ane amajambo amajambo atanu yavuze agitangura niyo yagumye asubiramo gushika abahetse Ikibazo cerekeye ikiza ca corona virus kimaze guhitana abanyamerika barenga ibihumbi amajana abiri na cumi ni ikibazo cafutuwe cane rwose ukuntu cishuwe n'abategetsi uko ari babiri mu bivuga kwiki icyo kibazo nicyo kindi kandi cyari cya- cyabagoye kwishyura kandi cyari ikibazo cyari cyoroshye kuko visi perezida pence umu- uwusubirira umu- ah, a- akorana na perezida trump niwe ata- a- niwe yajejwe umugwi wo kunonosora ibyo bya coronavirus aho rero ari kuvuga ati twebwe ibyo twakoze ni ibi n'ibi n'ibi mugabo nibaza yuko mushinga nawe ubundi kije abariko abariko baratwumvira yatinye yuko bacamubwira bati mbe none wewe uriko urabiraba none byagenze gute ngo abantu baza kumviriza ah, imyihamamano ya perezida trump bame baza ba- batambaye utwo tuntu two ku munwa no ku mazuru nibaza ko ari byo ati mugabo na perezida na kamara hari senateri hari yari gushobora guca gufatirako ati wewe raba ibyo mwagize ntiyari- ntiyari- ati ibyo mwagize byatumye abantu bari baje muri aya manama aheruka abantu bamaze kuvuga yuko nk'abantu bashika ah, mirongo itatu na bane baba baragwaye bose kandi abariko bararaba barabona yuko n'uwo n'uwo visi perezida ah, pence ijisho ryari ritukuye ibintu bisa n'uko ah, yoba nawe agwaye cyangwa yahora agwaye yari gushobora guca bigufatirako mugabo nibaza ko baje bamubwiye bati ibyo muganira byose ga senateri harisi ntuze kumugukora trump mu ngovu umubwire yuko yagwaye ariko ariko yakuvuga ko yagwaye bakavuga yuko yagwajije abandi mu ntango ikiganiro mwavuze ko abategetsi bose bisa n'uko baje bafise umugambi eka bafise uburyo n'ukuntu bahava bishura ibibazo ku bwanyu vyoba ivyo bintu byarabashobokeye byagenze neza murashaka kuvuga ko bashoboye kwifata neza muri iyo muri izo mpande
oya umwe wese u- u- ibyo baje bamubwiye yarabivutse mugabo ibyo yavuze habaye kuzarasubiramwo nibaza yuko ugombye kubiraba uwashoboye kwishyura neza ibibazo bamubajije naho kenshi atabyishyura akabiheza ari nacyo rihari noneho bajya abantu baza barasubiramwo bati reka turabe ibyo naka yavuze ibi n'ibi n'ibi n'ibi nibyo canke sibyo benshi barasubiyemwo bati reka turabe ibyo bariko baravuga aho bavuga bati ah, abantu kuko turantuze pese yagumye avuga bati mbega uwo muntu uzeye visi bati ah, visi perezida biden ko yaba yavuze ngo ntazogira bijya bintu byo kubandanya arondera impunzi pe- arondera ipetro ibitoro ati sibyo abantu baciye baraba bararaba yuko ibyo yavuze ari byo kenshi rero abasubiyemo bararabye basanga ibyo pese yabyo azaravuga asubiramwo byinshi bitari byo akabasanga rero hari ibyo yavuze ko byari byo urumva rero bica bituma abantu ngo biraba neza bahava basanga yuko pese ibyo yavuze yihenze imigambi yari yajemwo uko ibyo bari bamubwiye bagasanga yuko bitagenze nk'uko yabishaka ubusenateri hari n'aho hari ibibazo atishyuye mugabo ibyo yishyuye yabyishyuye neza bitekanijwe ko hazoba impari ku munsi wa gatatu hagati ya perezida donald trump na joe biden ah, ariko yitoza ku giti cy'umugambwe w'abarepubulika ah, perezida trump aheje gutangaza ko atazogira uruhara mu biganiro bizokoreshwa hakoreshejwe ubuhinga ngurukanabumenyi kuri videwo muribaza ko izo izo mpari zizoba izo mpari zizoba mugabo rero reka asubire inyuma hari igihe zitoba nk'uko abaganga bariko barabi- barako- bariko barabisigura trump kuba kirwaye iyi corona virus murazi mwese ko yahora mu bitaro ah, by'igisoda Ah, yoba kirwaye urumva nta ntiyoza kwi- ntiyoza ku- kugira izo mpari nibaza rero yuko zizoba kiretse niyaba kirwaye Profesor Atanazi Gahungu murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye kugira ngo tuganire Murakoze, cyane cyane kugira ngo tuganire cyane cyane ku byerekeye impari hagati ya ah, vice perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mike pence na kamala harris yatowe yagenewe na vice perezida joe biden yahoze atwara leta zunze ubumwe za amerika ngo azobe vice perezida wiwe mu gihe yogira amahirwe agatsinda amatora murakoze cyane rwose radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya munani y'ukwezi kwa cumi nk'uyu munsi mu mateka habayeho turabigezwaho na mugenzi wacu venuste nshimiyimana
ku itariki ya munani z'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'icyenda wakekwaga kuba yarateze ibisasu kuri za ambasade z'abanyamerika muri kenya no muri tanzania yavuze ko nta ruhare yabigizemo halfan hames mohamed umunyatanzania w'imyaka makumyabiri n'itandatu akaba ari nawe wa mbere ukekwa kuba inyuma y'ibitero byabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'umunani yahakanye ibyaha byose aregwa byavuzwe ko Mohamed yaherewe imyitozo muri Afghanistani eh, kandi ko ari nabo bateranije ibisasu bya kirimbuzi byatezwe nyuma y'ibyo bitero yahise ahungira muri Afurika y'Epfo yafatiwe mu mujyi wa Cape Town muri Afurika y'Epfo bikozwe n'ibiro bya leta zunze ubumwe za Amerika bishinzwe iperereza FBI yajyanwa muri Amerika kugira ngo aburanishwe yahamijwe ibyaha ari kumwe n'abandi cumi na batandatu barimo Usama Ben Laden byo gutegura ibitero byagabwe kuri za ambasade za leta zunze ubumwe za Amerika muri Kenya no muri Tanzania mu mwaka wa bibiri na rimwe yakatiwe gufungwa burundu butazavamo abandi bahawe igihano kingana n'iki ni Wadi Elias Rihaj umunyamerika ukomoka muri Libani Mohamed Sadi Kode ukomoka muri Palestine na Mohamed Rashid Al Uhali umwongereza ukomoka muri Arabia Saudite Harfan Hamis Mohamed ari muri gereza icunzwe cyane iri mu mujyi wa Florence muri leta ya Colorado nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwayashyize hamwe ni fatuma alimasi karara amakuru yari ahagarariwe na frederike nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe